Copii, sportii. Akkuma reefullee jenne addunyaan bara kan waan hedduutti qophaa'uu jirti. Kana keessa tokko dorgommii ispoortii atileetota kum kudhanii fi dhibbi shaniitti addunyaa keessaa filatameetiin dhufa. Namkumni dhibbi hedduutti ammoo tana daawwiifitti dhufa. Ameerikaa keessa atileetota dhibbi shaniif shantamii lamaati. Itoophiyaan ammoo soddomii sagal qopheeffatti. Namuu dorgommii olompikii ta'a guyyaan digdamii shanii qofti hafee fi Biraazil Riyootti walti yaa'uu jiran. Ameerikaan keessattuu dorgommii bishaan daakaatiin dura addunyaa keessa beekamti. Warqee hedduu tanaan guurrattillee Itoophiyaan dorgommii ispoortii sadiitiin dorgomuu jirti. Eenyufaatti isii dorgoma. Reefuu Daareektar Koree Oloompikii Itoophiyaa obbo Saammiraat Baqqalaa Finfinneetti gaafadhee dorgommii sanaan jalqabnaa naan jedhe.
Atileetiksii, biskileetii fi bishaan daakii.
Atileetota kam qopheeffattan dorgommii sana?
Fiigichaan ijoollee soddomii ja'a, bishaan daakiin ijoollee lama, biskileetiin immoo nama tokko.
Dorgommii biskileetii tan durii irratti hin dorgomtanii dorgommii haaraa jechuun Itoophiyaan dorgommii Oloompikii irratti Oloompikiin argamteen beektu. Waggaa afurii fi haaraadha. Oloompikii irratti meelboon irratti hirmaannu sanallee ni ture biskileetiin. Egasii gidduu gidduudhaan dadhabee hafee amma waggaa digdamii afur duuba bara kana kan hirmaannu.
Namni isaanii dorgome eenyu namni kun eessa ka'e eessa ga'e jechuun atileetii hagam beekamaa.
Mucaan biskileetiin dorgomu kun Gaabuu Gabramariyaam jedhama. Naannoo Tigraay irraa mucaa argame. Tanaan dura akka biyyaatitti shaampiyoonaa ture waggaa namaaf sadiif. San booda gara Saawuz Afrikaatti deemee achittis kilabii tokko keessatti qacaramee profeeshinaal ta'ee hojjechaa ture. Yeroo ammaa kana immoo biyya Xaaliyaanitti argama. Ammallee yeroodhuma har'umaan tanallee tapha Tuur di Firaansi jedhamu irratti hirmaachaa jira. Sadarkaa shantamii tokkoffaa irratti argama guyyaa har'aa tana.
Gaabuu Gabramariyaamiin kunniin ammaan tanaayyuu ardhaa ardhaayyuu dorgommii Tour de France jedhan dorgommii biskileetii atileetotii addunyaa biskileetii warri biskileetii of addunyaa irraa beekama Firaansii irraa dorgomuu jira naan jette sadarkaa kam irra jira ammoo.
Guyyaa har'aa kana sadarkaa shantamii tokkoffaa irratti argama.
Akkas jechuun maal jechuu sadarkaa shantamii tokko.
Egaa qabxiidhaan guyyaa digdamii wayii kan wal walitti fufanii dorgomanii guyyaa calqabaa dhibba tokkoof sagaltamii wayii irra ture deemee dhibbaaf saddeettamatti dhufee deemee deemee dhibbaaf tokko ture amma immoo deemee deemee guyyaarraa shantamii afuraffaarra gahe egaa kun addunyaarraa jechuudha.
Shantamii tokko shantamii tokko jechuun jechuun nama nama afurtamii sagal nama shantamaattis duris dur jedhu. Akka addunyaatti isa dursa egaa hin dhufa jedhamee eegama mucaan kun tanaan dura. Namni Itoophiyaa wal dorgommii kana irratti dorgomeen beeku cirumaa yeroo jalqabaatiif mucaan kun kan dorgomaa jiru.
Akkuma beeknu Tuur di Firaansiin kun akkuma atilleen jechuu jirtutti karaa kiiloomeetirii kum sadii irra wal dorgomanii eegii jalqabanii gara torbaan tokkooti gara torbaan sadii deemaniyyuu akka torbaan sadii deema agam abdii qaba gurbaan kun.
Egaa haaraadha mucaan kun tapha kanaaf jalqabaati. Kan Afrikaa keessatti yeroo baay'ee hirmaachaa ture. Italii keessatti akkanuma hirmaachaa ture. Afrikaa irratti Afrikaa shaampiyoona irratti meedaaliyaa warqees galmeessiseera yoo shibannoo isa olompikii kanaa darbu. Kanaaf Afrikaa keessaa ijoollee jiran warra Eertiriyaa, Dabub Afrikaa, Itoophiyaan akka sadaffaatti ammaa hin jirru. Mucaan kun akka gaariitti dhufaa jira ammaan ta'e.
Dansaayyee mee gara atileetiksii deebinaa dorgommii atileetiksiitiin nam soddomii jaha qopheeffannee jette mee eenyufaat dabre maraatoonii keessaa eenyufaat dabre meetiri kuma kudhanii keessaa eenyufaat dabre.
Kan maraatooniidhaan namni Birhaanuu Gurbaa jedhamu tokko tokkoffaarra jira Tasfaayaa Badhaa lammaffaarra Fayyisaa Leelisaa sadaffaarra jira. Dubaraan immoo Tigist Tufaa tokkoffaarratti Maaree Dibaabaa lammaffaa. Firfii Tsaggaa'ee sadaffaa irratti kan kuma kudhaniitiin immoo kan dhiiratiin Garmaal Dammallaash tokkoffaarra jira. Taamiraat Tolaa lammaffaarra Abbaadii Ambaayee akkasumas sadaffaarra jira. Kuma kudhaniin Almaaz Ayyaana tokkoffaarra jirti. Galatee Burqaa lammaffaarra Xurunash Dibaabaa sadaffaarra jirti. Kuma shaniin atileet Muktaar Indiris mucaan jira mucaa Haaraan tokkoffaarra jira. Dejen Gabramasqal lammaffaarra Hagos Gabrayoot sadaffaarra jira. Dubaraan Almaaz Ayyaanaa tokkoffaarra jirti. Sambaree Safarii lammaffaarra jirti. Abaabil Yeshina akkasumas sadaffaarra jirti. Kan biraa bara kana akka haaraatti kan hirmaannu tarkaaffitiin atileetii Haalayee Bal'axaa fi atileet Askaala Tiksaa ijoollee jedhamaniin akkasuma hin hirmaannu ijoollee dubaraati kuni. Massanaakilii kuma sadii kan jedhamu hin jira akkasuma kuma tokkoof dhibba shan keessatti ijoolleen hirmaatan jiru waan akka Ganzabee Dibaabaa fa'aa Daayit Siyyuum. Atileet Basoo Saaddoo ijoolleen jiran dhiiran immoo Amaan Wattee Mokonnon Gabramadiin Daayit Waldee ijoolleen jedhaman jiru.
Kan
kuma tokkoof dhibba shan jala kun Dhufa maqaa yaamuu hin dandeenyu nama hedduutti akkan dorgomaa jechuudha. Aadootan jennu ganzabeen gaaf tokko oduu gargaraarra illa dhageenye dorgommii tokko dorgomuu jirtu wasaasaan fuudhanii jiddee aduu jirtu jiddee wasaasaan fuudhanii baasanii jedhanii agam dhugaa dubbiin sun amma gam akkam ka'e jirti.
Egaa nuti oduu irratti argineerra kalee malee dheengadda fiigdee turte sa'aatiin ishiin hamma qabdu akka biyyaatitti lammaffaarra jira. Egaa yeroo dhufu keessatti amma darajaa tokkoo tafa kana keessatti mucaan kun rikavar gootee dandeettii ishii duriitti deebiti jennee yaadda.
Ganzabee immoo.
Ee.
Wanni isii dhibe gaafas maan wanti isii dhibe ka fuudhanii bahanii.
Hin barre gaa hin arganne ishii qaamaanis hin arganne. bilbilaanis argachuu hin dandeenye odeeffannoo qabnu yeroo dhiyoo keessatti gara biyyaatti deebiti jennee yaadna yoos arganna ragaa.
Ammas jirti akimachuu jirtu moo dorgommeeru jirti?
Ee achi jirti amma dorgommeerra jirti har'aa boru galtii bakkaan.
Gara bisaan daakachaa deebina nama gam qopheeffatan dorgommii tanaaf.
Nama lama dhiira tokkoo fi dubara tokko Roobeert Kiroos mucaa jedhamuu fi mucaan durbaa tokko Raahel Suttaa jedhamu jiru. jararamaani kan hirmaatan.
Mee dorgommiin bisaan daakachaa ture meetira waan agamiin dorgomkamiiti? Ka duddaan daakatamoo ka cinaachaan daakatamoo ka duraan daakatamoo ka akkamiiti?
Mucoon meetira shantama dorgomti mucaan dhiiraa immoo meetira dhibba dorgoma.
Oo meetira dhibba. Biskileetti karaa gama oofam dorgomii biskileetti sanarra karaa meetira agamii dorgoma?
Akkana kiiloomeetira gara dhibba lamaati dhibba saddeettamii torbaa ta'u waan akkanaatiin addaan hin baafanne. Rood rees isa jedhamu san dorgoma gurbaan.
Akkuma beennu dorgommii baraana tan irratti dorgommii olompikii ta baraana tan irratti atileetota hedduu dorgomaa Biraazil akkuma beennu waan hedduu sodaachuu jiranis pirezidaantii isaanii dhiyoo tana jijjiiran hiikuu qabda ziikaa sodaatanii jira biinni yookaan immoo moskitoo busaa tajaajilu tanii sodaatanii hiriir hedduutti bahaa jedhanii tanallee sodaachuu jiranii waan hedduu sodaachuu jiranii doopping yookaan immoo warri atileetotii qorsa humna namaa kennu fudhatanii dhufan. dorgomuu fa danda'an yookaan ammoo tunillee waan nama yaaddessaa keessa tokko nagaan labsuunillee waan sodaatan keessa waan tokko agamitti qophooftan tun agam isan yaaddessiti.
Jara wajjin wal qopheessa wajjinis yeroo yeroo yeroodhaa wal qunnamtii qabna. Embaasii Biraaziil as jiran wajjinis ambaasaadara wajjinis waajjira keenyatti dhufee waliin haasofneerra. Haalli amma biyyattiin irra jirtu nutti odeessaniiru nus hordofaa jirra. Akka immoo wal dorgommichi kana warri geggeessanis rakkoon hagana jedhamu akka hin jiraannee fi wal dorgommii kana wajjin wanni walitti dhufu akka hin jiraanne itti manii egaa sodaan hin jiru tokko ziikaa vaayirasii ziikaa kana wajjin wal qabate wanti jiru jira nuti egaa akka biyyaatti ammaaf sodaa hamaadha jennee yaanne maaliif inni kun warri isaan laalu IOC haa ta'u World Health Organization hagana nama sodaachisuu wal dorgommicha adeemsisuu danda'ama waan jedhaniif amantaa dhaabbatoota guguddaa kanarraa qabnurraa kaane hagana rakkoon hin uumama jennee yaadne.
Dorgommiin isan silaa dorgomuu feetanii jiddaniin tamta dadhabdan.
Booksii.
Ahaa booksii.
Booksii yaallee ture hin dandeenye.
Hin taane. Adootan jennu qananiisaa baqqalee armaan durallee waan tokko tokkollee jedhe inni taasaa sun akkuma hafte taate deemaan isaa sun hin taane.
Inni inni hin taane hin milkoone.
Garisaatiin hin milkaa'ine.
Ee amma kuma kudhanii yaalee ture. Akka carraa ta'ee oduu fitiin addaan kutee ba'e.
Yoomtun.
Engiloo irratti tapha gaggeeffamu guyyaa kudhan yookaan kudha shan akkanaan ta'u dhiigee ture. Milkoofne.
Isaan milkaa'uu dadhabee fafe.
Ee kan kuma kudhanii kana irratti milkoofne maaraatoon irratti immoo egaa warri dorgomsiisee federeeshinii atileetiksii biyyaalessaa dorgomsiisee inna sadarkaa jahaffaa moo torbaffaarra godhee warra sadarkaa tokko hanga sadii jiran turmaataama.
Atileetotaan hedduun soddomii sagalii jira eessa dhufte naannoo tam keessa dhufte atileetotaan guddinni harki guddaan.
Baay'ee isaanii kan fiigicha naannoo Oromiyaa irraa dhufanii Tigraayees jiru Amaarrees jiru. Baay'ee biskileettiin Tigraay irraa dhufe bishaan daatiin Amaaraa fi Oromiyaa. Maaraatoonii kattaa muuree sagalaamaa sa'adii afurii mirgaa goorii biitaa.